muracyateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti mwiriwe neza mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri komisiyo y'ukuri no kunywanisha abarundi severe irahakana ibirego by'abavuga ko yitirira abahutu bishwe mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi na kabiri ibiziga by'abantu itaburura byose umunsi wo kwihenda tukimba ikinogo tukacita ico ku mirongo icenda na gatatu aricyo mirongo irindwi na kabiri abo ku mutumba aho nyene nibo baza kutubeshuza pierre claver ndayicariye ni perezida wa sever yaganiriye n'abanyamakuru uyu munsi ingozi abadepite b'umuryango w'ubumwe bw'uburayi bari mu rwanda bagarutse ku kibazo cya paul rusesabagina uri muri gereza i kigali urukiko rw'umuryango w'afurika y'uburasirazuba eyase rwujuje imyaka makumyabiri naho muri afurika y'epfo ishyaka anc riri ku butegetsi ryabonye amajwi make bitarabaho mu matora y'uturere yabaye ejo bundi kuwa mbere aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye yose ntabacike mbahaye ikaze muri kumwe na thomas kamirindi radiyo ijwi ry'amerika amakuru yo hirya no hino ku isi umuryango w'abadage utegamiye kuri leta witwa ci watabaye abimukira magana umunani bari bagiye kurohama mu nyanja ya mediterane ibindi tubibaze eugenie mukankusi uwo muryango w'ubutabazi uyu munsi wavuze ko ubwo bwato bwasabye ubutaliyani icyambu cyo kururukirizaho abimukira magana inani bakuwe mu bwato bwari mu bibazo mu nyanja ya mediterane rwagati ubwo bwato bwatabaye abantu magana ane bari mu bwato bw'igiti mu ijoro ryo kuwa gatatu bose hamwe ba magana inani nk'uko itangazo ribivuga byongeyeho ko ubundi bwato buzwi ku izina rya rise above nabwo bw'umuryango utegamiye kuri leta mission lifeline aribwo bwageze mbere na mbere kuri ubwo bwato bw'igiti bukabona abimukira benshi mu mazi nta dukote bambaye two kubafasha kurengera ubuzima bwabo ubwato bunini kurushaho buzwi ku ijisho ry'inyanja ci bwahageze igihe gito nyuma yaho butwara abimukira bose itangazo ryashyizwe ahagaragara rigira riti ubu ni ibihe bikomeye kuri ci abayobozi batinze gato gutanga icyambu byagira ingaruka ku buzima bw'abatabawe no ku bakozi bo muri ubu bwato minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu butaliyani ntacyo yashatse gutangaza kugeza ubu muri uyu mwaka abimukira ibihumbi mirongo itanu na bitatu magana inani mirongo itatu na batandatu bageze mu butaliyani nk'uko imibare ya minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ibigaragaza bavuye ku bihumbi makumyabiri n'icyenda magana abiri mirongo itandatu na barindwi mu gihe kimwe mu mwaka ushize intambara yo muri etiyopiya yahagurukije amahanga amahanga ashaka kandi asaba ko ihagarara nibyo frederic nkundikije atubwira muri iki gihe intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika iri mu rugendo mu gihugu cya etiyopiya uyu munsi perezida wa kenya yaboneyeho akanya ko gutera akamu gasaba gahengwe mu buryo bwihutirwa k'iyo ngwano imaze umwaka uru kenyatta yavuze ko bibabaje kubona atabiganiro nyakuri byigeze biba byo kurangiza iyo ngwano yahitanye abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi ikanakura mu zabo abandi miliyoni n'imiliyoni kuva mu kwezi kwa cumi na rimwe k'umwaka uheze ingabo za tigreya zifatikanije n'uwundi murwi witwaje ibigwanisho zarafashe ibisagara bikomakomeye bitari bike mu minsi iheze kandi zisa n'izisagirije umurwa mukuru addis abeba umuvugizi umushikiranganji wa mbere abiy ahmed belen seyuna ntaco arishura ku kibazo yabajijwe niba abiye azobonana n'intumwa idasanzwe ya leta z'ubumwe za amerika jeffrey feltman feltman yaratangaje muri iyi ndwi ko hariho uburyo bwinshi bwo gutangura ibiganiro mu ibanga umutwe twigoro kandi ejo ku munsi wa gatatu umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu antonio guterres yaratangaje ko yavuganye na abiye bakayaga ukuntu yofasha mu gutanguza ibiganiro byo guhagarika iyo ngwano uyu munsi kandi perezida wa uganda yoweri museveni yatumye ko inama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo muri afurika y'umuseruko izo kwiga ikibazo c'ingwano muri etiyopiya ku igenekerezo rya cumi na gatandatu ry'uku kwezi kwa cumi na rimwe muri afurika y'epfo ibarura ry'amajwi risa n'iryarangiye ku buryo butarabaho anc iri munsi cyane y'amajwi mirongo itanu ku ijana mu matora rero yabaye ejo bundi kuwa mbere mu rwego rw'uturere eugene mukankusi aragarutse ishyaka riri ku buyobozi muri afurika y'epfo anc kuri uyu wa kane ryari rihangayikishijwe n'amajwi make yavuye mu itora y'inzego z'ibanze mu majwi yavuye kuri mirongo icyenda n'icyenda ku ijana by'ibiro by'amatora ibihumbi makumyabiri na bitatu ishyaka anc rifite mirongo ine na gatandatu ku ijana byumvikanisha uburakari ku kibazo cya ruswa na serivisi mbi zitangwa ibyo byatumye bamwe mu batoye bava mu ishyaka ry'intwari Nelson Mandela wabohoje igihugu abandi barigendera kure muri ayo majwi yamaze kubarurwa ishyaka Democratic Alliance ryabonye makumyabiri na rimwe by'amajwi naryo rivuye kuri makumyabiri na karindwi ku ijana mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu naho ishyaka EFF ribona hafi icumi ku ijana nk'uko biboneka ku rubuga rwa komisiyo y'amatora amajwi y'ishyaka ANC riyobowe na perezida Cyril Ramaphosa yagiye agabanuka ku rwego rw'intara akenshi bibonwa nk'amahirwe ya mbere mu batora yo kwamagana itora mu itora riheruka ry'abayobozi b'amakomine mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ANC yabonye mirongo itanu na kane ku ijana mu matora yari yayabanjirije ryari ryabonye mirongo itandatu na kabiri ku ijana abayobozi mu ishyaka ANC ejo bemeje ubutumwa bw'abatora buvuga ko ishyaka rikeneye kwikubita agashyi nyuma y'urukozasoni rwa ruswa no kutuzuza inshingano mu kubaka imihanda no gukora ku buryo amazi aboneka buri gihe n'umuriro w'amashanyarazi ukareka guhagarikwa mu matora ateganijwe muri bibiri makumyabiri na kane ishyaka ANC ryongeye kubona amajwi nk'ayo ririmo kugenda ribona byazaba ngombwa ko rishaka uko ryakora urugaga kugira ngo ribashe kuyobora
radiyo ijwi ry'amerika visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kamala harris azahagararira igihugu cye mu nama y'abakuru b'ibihugu kuri libiya mu cyumweru gitaha i paris azabumvisha ko leta zunze ubumwe za amerika ishyigikiye amatora yo muri icyo gihugu libiya frederic nkundikije visi perezida wa amerika kamala harris arategekanya kubwira abakuru b'ibihugu n'amaleta mu nama nkuru izobera i paris mu bufaransa ko leta z'ubumwe za amerika zishyigikiye amatora muri libiya iyo nama y'abakuru b'ibihugu n'amaleta yatunganijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rifatanije n'ubudagi hamwe n'ubutaliyano izobera i paris ku murwa mukuru w'ubufaransa ku igenekerezo rya cumi na kabiri y'ukwezi kwa cumi na rimwe bitekanije ko abakuru b'ibihugu n'amaleta bavuye mu bihugu vyo muri afurika n'ayandi makungu bazowitaba umwumvikano muke uhagaze ku itunganywa ry'amatora yo muri libiya atekanijwe ku igenekezo rya mirongo ibiri na kane ry'ukwezi kwa cumi na kabiri urageramiye utwigoro two kurangiza ubwicanyi n'akajagari birangwa mu ico gihugu vice perezida harris avuga ko leta ya amerika ishaka kwereka abanyalibiya ko ishigikiye utwigoro twabo two gutunganya amatora hamwe no kuvana muri ico gihugu abarwanyi b'abanyamahanga hamwe n'abacangira bose harisa azoba kandi ari mu rugendo rw'akazi rw'iminsi itanu mu bufaransa
murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru y'ibiyaga bigari mu burundi komisiyo y'ukuri no kunywanisha abenegihugu irahakana ibirego by'abavuga ko yitirira abahutu bishwe muri mirongo irindwi na kabiri ibiziga by'abantu itaburura byose perezida wayo Pierre claver ndayicariye yabigaragaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru uyu munsi ingozi ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wirikaneza ukorera mu biro by'ijwi ry'amerika i Nairobi muri kenya mu kiganiro yamenyesha amakuru kuri wa kane ku murwa mukuru w'intara ya ngozi mu buraruko bw'uburundi pierre claver ndayicariye arongoye umurwi sever yadondaguye intara uwo murwi umaze kugiramwo amatohoza na zoni karusi na gitega hagati na hagati hashira ubuseruko muramvya na mwaro hagati na hagati mu gihugu bururi makamba na rumonge mu manuko bushira uburengero muyinga na kirundo mu buraruko bushira ubuseruko no ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ibisigarira vyarishwe mu rwimo rw'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi maze gutorwa birenga ibihumbi mirongo ibiri nk'uko bisigurwa na ndayicariye muri izo ntara zose twakoreye ivyerekeye ibisigarira vy'abishwe twovuga yuko uyu munsi birenga ibihumbi mirongo ibiri vy'abishwe kandi ngaha adushaka mwumve ko ibinogo vyose biri mu ntara twakoreyemwo batarabitubwira byose ivyo bisigarira bitorwa amwe mu mashirahamwe nka se jenoside canada yemeza ko vyitiranywa emmanuel nkunzi z'umunyamabanga waryo abwira ijwi rya amerika ivyo yemeza ko yatohoje gice ca karuzi bubahutse ahantu hari ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo vyose nivyo mu gihumbi n'amajana mirongo irindwi na kabiri kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'igihumbi n'amajana icenda mirongo icenda na gatatu intara ya karuzi bara ryaguye hari nk'amakomine asigaye ata mututsi avugwamwo twe turafise ivyemezo vyo mu ntara nk'akarorero mu kiremba ca ngozi aho mu kinogo kirya gikoreramwo ababaji aho bataye abatutsi bishe mirongo icenda na gatatu abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe hatawe ihabwa abahutu mu bihumbi bibiri na mirongo irindwi na kabiri umunyamategeko janvier bigirimana we yasanga umurwi sever aho kungusambura umugwi nk'uwo rero watezwa kuba umugwi urimwo impande zose umugwi abarundi bose biyumvamwo ni navyo vyari gutuma igikorwa uriko urakora gishobora kugirira akamaro abarundi mu bijanye no gusubiza hamwe womengo ni umugwi ujejwe kwerekana yuko ibintu vyose vyabaye ari ivyakorewe abahutu birazwi yuko cane cane mu myaka ya mirongo icenda na gatatu n'irindwi na kabiri hariho abatutsi bagandaguwe ahatari hake ariko uwo mugwi ntiwigera ivyo bintu ugomba eh, kubivuga ivyagirije indahicari yarongoye sever abifitiye inyishu twebwe turi ku kivi nk'abahinga ibinogo vya vuba n'ibinogo vya mirongo indwi na kabiri na gatatu ntaco bipfana akanyuma ni ukubwira gahambaye abantu batavuga bajya abantu bishwe tuvuga abagabo abasoda abakozi ba leta mwe mukiri bato tubashaka kubabwira yuko abakozi ba leta benshi mu mirongo ibiri na kabiri bari bafise abakenyezi b'abatutsikazi benshi inshuti zo kuri uwo mukenyezi w'umututsikazi haheze imyaka mikeya barababwira bati ba bantu banyu batawe ku ruvubu i burundi ni hato umunsi wo kwihenda tukimba ikinogo tukacita ico ku mirongo icenda na gatatu ariko mirongo ibiri na kabiri abo ku mutumba aho nyene nibo baza kutubeshuza mu kurindira baza kubeshuza simon suguru umukuru w'ishyirahamwe ry'abavyeyi baburiye abana hitwa mu kibimba mu ntara ya gitega mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu inyuma y'urupfu rwa perezida melchior ndadaye yaba umuhutu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu asanga umugwi sever ukwiye kwitonda mu vyo ukora aha hari kuwa mirongo ibiri na rimwe ukwezi guheze ku nshuro ya kabiri leta ibuza abavyeyi n'amashirahamwe kwibuka uko bavyifuza wari kwizigirwa gusumba iyo wisunga amasezerano y'iharusha birya vyo kuzura ibisigarira vyose bikitirirwa ubwoko bw'abahutu bishwe mu mirongo indwi na kabiri mu burundi bwose nabo nyene barazi ko ari amahinyu kuko wari umwaka mubi nk'iyindi myaka mibi yakurikiye kuko hapfuye abantu bo mu bwoko bwose bitagenze bene uko tuhava dusanga bwabaye ubundi buryo bwo kwigisha amacakubiri ku bwa pierre cavin ndayicariye icyatumye umurwi wiwe wibanda ku bwicanyi bw'indwi na kabiri gusa ni ukwanka kw'ibimenyetso bizimangana ibyabona baba abapfakazi imfubyi ababuze aboba barabikoze mbere n'ababonye bimwe bimwe mu byabaye bariko barakura benshi muri bo baramaze kwitaba imana umurwi sever ni yabaserukiye abarundi mu masezerano ya arusha mu bihumbi bibiri bumvikanye ko kugira ngo babone bongere basome kumwe kahise na kazoza utohoza ku vyaha vyakozwe mu burundi kuva mu gihumbi kimwe amajana umunani na mirongo umunani na gatanu kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani uburundi busamo kamwe n'igihugu kibanyi c'u rwanda ishyirahamwe mpuzamakungu ryemeje ko cabayemo jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane mu burundi ho kugeza ubu abatutsi n'abahutu baracahazana ku kuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye abahutu basaba ko urwimo rwahitanye abahutu benshi mu mirongo irindwi na kabiri rwo kwitwa nyabwoko mu gihe abatutsi bifuza ko ubwicanyi bwayogeje ababo mu mirongo icenda na gatatu nyabuna aribwo bwo kwitwa nyabwoko eroje urika neza ijwi rya amerika noneho tujye mu rwanda abadepite bagize komisiyo ishinzwe iterambere mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi bari mu ruzinduko mu rwanda rero barasura ibikorwa uyu muryango utera inkunga ariko kandi bagarutse no ku kibazo cya paul rusesabagina iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu asumuta kaboyi aba badepite basuye u rwanda nyuma y'igihe gito gishize inteko nshingamategeko y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi isabye leta y'u rwanda kurekura no kohereza paul rusesabagina mu bubirigi ni umwanzuro watowe ku bwiganze buri hejuru mu nama yahuje abadepite b'iyo nteko kuri uyu wa kane abagize itsinda ry'abadepite bagize komisiyo ishinzwe iterambere basuye inteko ishingamategeko y'u rwanda bagirana ibiganiro n'abagize biro y'umutwe w'abadepite mu rwanda ibiganiro by'aba bayobozi byabereye mu muhezo ariko nyuma y'ibi biganiro abagize inteko ku mpande zombi bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru uwaje uhagarariye iryo tsinda depite norbert nezeri yabajijwe icyo avuga kuri dosiye ya rusesabagina asobanura ko atari mu bari bashyigikiye iki cyemezo gusa yumvikanisha ko bafite uburenganzira bwo kuvuga uko bumva ibintu It's not a secret that, that I was not very much I would say comfortable with the decision taken by the European Parliament because...
aragira ati si ibanga nababwira ko nge ntari nyuzwe n'umurongo bagenzi banjye bafashe kuri nge sinari nyuzwe n'uko twareba iki kibazo cyonyine ngo tureke ibindi bibazo twakabaye nabyo tuvugaho ni ngombwa ariko kwibutsa ko twe turi abadepite kandi twigenga mu byo tuvuga twagaragaje umurongo w'uko tubona umuntu cyane cyane mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu ntabwo turi abadiporomate turi abadepite batowe bigenga ariko nanone ku rundi ruhande dukwiye kugira inzira yadufasha kumenya uburyo twakorana n'igihugu cyanyu uyu mudepite kandi yabwiye itangazamakuru ko bubaha ibyemezo by'igihugu It's, uh, it's your decision. You are an independent country. You uh, have the, the have the government. You have your aragira ati ni icyemezo cyanyu muri igihugu cyigenga mufite abadepite mufite guverinoma mufite inkiko zanyu ntabwo twaje kubaha amasomo gusa twaberetse uko tubona ibintu abadepite bagize komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'i burayi bari batoye umwanzuro usaba ko rusesabagina yarekurwa agacyurwa mu bubirigi abo badepite bakavuga ko bikwiye gukorwa nk'igikorwa cy'ubutabazi hatitawe ku kuba ari umwere cyangwa se ahamwe n'ibyaha perezida w'inteko ishinga amategeko y'u rwanda donatira mukabarisa yavuze ko abantu bakwiye kujya baganira mu buryo bwo kubahana murabyibuka ko nyuma ya rezorusiyo bafashe natwe twafashe indi resolution nk'inteko ishinga amategeko tubabwira uko tubitekerezaho ubwo rero ndibwira ko mu biganiro tuzakomeza tugenda tugira ngira ngo ibyo byose tuzagenda bihabwa umurongo kugira ngo abantu bajye baganira mu buryo bwo kumvikana mu buryo bwo kubahana ngira ngo ibiganiro uko bizagenda bikomeza ibyo byose tuzagenda tugaragaza ko tugomba kubana mu bwubahane nyuma y'imyanzuro yatowe n'abadepite b'ubumwe bw'uburayi abadepite n'abasenateri bo mu rwanda bafatiye hamwe umwanzuro wo gusubiza iby'inteko y'ubumwe bw'uburayi yavuze ku bijyanye na paul rusesabagina ko nta cyizere ko azahabwa ubutabera inteko y'u rwanda yasabye ko uyu mwanzuro uvaho kuko udahuje n'ukuri inteko y'u rwanda yerekanye ko iyo nteko yirengagije amategeko y'u rwanda amategeko mpuzamahanga n'amasezerano anyuranye u rwanda rwasinye banongeyeho ko umwanzuro wafashwe ku rwanda ugaragaza uko kubogamira kuri rusesabagina kuko afite ubwenegihugu bwa kimwe mu bihugu by'i burayi ijwi rya amerika ryabajije umunyamategeko wo mu rugaga rw'abavoka mu rwanda utashatse ko dutangaza amazina ye uko abona ubusabe bw'imiryango mpuzamahanga ku kibazo cya rusesabagina ibyo bakoze birenze no gutanga amasomo ahubwo ni ugutanga amabwiriza u rwanda rero si umunyamuryango w'umuryango umwe bw'uburayi nk'uko barimo guha amabwiriza polonye mu rwanda ni igihugu cyigenga nta nubwo kibarirwa muri siferi ya uniyo europeyeni unagereranyije n'abo baganira na afurikani yuniyoni ibyo rero ni muri ya gahunda ya mpatsa ibihugu no gusuzugura ibihugu bito cyangwa ibihugu bikennye bya afurika nkumva nta jambo bafite nta n'umwanya bafite kuko ibyo batanga si uko babona ibintu ahubwo ni amabwiriza bihabanye rero nuko ibihugu n'imiryango mpuzamahanga babikwiriye gukorana iri tsinda ry'abadepite bari mu rwanda ni abagize komisiyo ishinzwe iterambere bari mu rwanda kuva mu ntangiriro y'iki cyumweru bazanywe no kureba ibikorwa umuryango w'ubumwe bw'i burayi utera inkunga leta y'u rwanda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
mu burundi guhera ejo bundi kuwa mbere ku itariki ya mbere y'uku kwezi ibitaro byigenga byose byazamuye ibiciro ku bintu byose bakorera umurwayi kugera kuri mirongo itatu ku ijana bavuga ko byatewe n'uko ibiciro by'ibikoresho bakenera nabyo byazamutse ku isoko mpuzamahanga mugenzi wacu desire hatungimana ukorera mu rwanda i kigali yaduteguriye inkuru irambuye guhera itariki imwe y'ukwezi kwa cumi na rimwe abisuzumisha ku muganga bazohora bariha ibihumbi umunani bahora bariha ibihumbi bitanu abaja ku baganga b'abahinga spesialiste bazohora bishura ibihumbi cumi na bitanu bahora bishura ibihumbi cumi muganga stenda yizeye arongoye ishyirahamwe ry'ibitaro byigenga amenyesha ko ikintu cyose kizokorerwa umurwayi cadugijwe ibice mirongo itatu ku ijana kiretse imiti bagurisha bafatiye uko bayiranguye byavuye ku mvo nyinshi ku byo dukoresha kugira ngo dushobore kuvura aho tubigurira hose byaraduze ivugira kabiri ni aya mahera y'amadovize tutagishobora kuronka n'ibyo twahora tugurira hanze ngo dushobore kubigura ku giciro kibayabaye hanyuma ikindi kigira gatatu ni uko kuva mu bihumbi bibiri na cumi ibyo biciro ntibyari bwasubire kuduzwa aricyo gituma uko iminsi igenda niko ibikoresho nabyo nyine bitera biduka muganga ndayizeye amenyesha ko iyo ngingo batayifashe kugira bacinyize abagwayi ariko ko bashaka kubandanya bavura neza ababitura twihebeye kuvura abagwayi kandi turazi ko bibagoye natwe uko bitugoye hamwe ho ubona iki kidusahiriza icyo twokora ku neza cyane cyane y'abagwayi muri prive niho hari abasipesiyalisite benshi niho kandi hari n'ibikoresho bishasha kugira ngo tugumane akanovera y'ibyo dukora ibyo bintu byose tubikura hanze mu ishyirahamwe gishinze guha ijambo abagwaye kugira bashikiriza akababakiye semabu bamenyesha bobo ko iyo ngingo ari mbi ngo ije gucinyiza abagwayi bishikirizwa na Sylvain Habanabakize avugira semabu aho amenyesha ko abagwayi bagiye kugira ibibazo byinshi bigorogeje kubiraba ni ikintu kije kuvuna umurwayi mu gihe nta mikoro yari asanzwe ari make rero murabona ko ibitaro bya leta byari kubitsa n'ibigenda birengerwa aho abarwayi benshi bari ko birukira bagerageza mu mikoro make yabo bakajya mu bitaro by'abikorera utwabo rero mu gihe abo badugije uko kanatsinamamira ko ari nabo bafise burya bariko baratera baje imbere urabye nk'amafarumasi ibindi bintu byabo byinshi bafise urabona ko abarundi abarwayi bariko barabirukira rero mu gihe bigenze uko bumva ko ari ikintu kizoza gusinzikaza umurwayi amagara yiwe akabandanya atera yononekara Sylvain Habanabakize amenyesha ko bagiye kwitura leta kugira iyo ngingo ihagarikwe twebwe nko twama tubikora n'ubu bana yatubavugira dusabe leta irabe ukuntu ivyo bintu vy'ukuri bovugana leta izo ngwani ariko barashira imbere barabe ukuntu leta zitorera umuti kugira ngo ivyo biciro ntibiduke rero iki naco kibabaje ni uko baza gufata izo ngingo mu gihe twebwe tigeze tunabazwa urumva n'ingingo nziza ziraba umugwayi ariko usanga za kumukandamiza zitaza kumworohereza umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu muganga jean baptiste nzorironka nkuze amenyesha ko iryo duzwa ry'amafaranga y'abitura ibitaro by'abigenga atavyo bari bazi mu butumwa bugufi yahaye ijwi rya amerika amenyesha ko bagiye kuzovugana n'abarongoye ibyo bitaro kugira barabire hamwe icyatumye iyo ngingo ifatwa gifashe desire hatungimana kigali ijwi rya amerika urukiko rw'umuryango w'afurika y'uburasirazuba eyase rwujuje imyaka makumyabiri rwatangirije mu burundi ibikorwa by'uku kwezi kwa cumi na kumwe pierre claver niyo nkuru ukorera i kigali mu rwanda yakurikiranye iyi nkuru itegeko rigenga sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko rivuga ko ifise inshingano zo gucungera ko amategeko agenga uwo muryango yubahirizwa n'ibihugu bitandatu bigize akarere ka eas yashizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i bujumbura mu ntumbero yo gutanguza icesi ukwezi kwahariwe guhimbaza imyaka mirongo ibiri iheze iyo sentare ishinzwe uwugirongoye nesori kayobera aturuka mu burundi arashimikira ku ntambamyi ihari mu gushira mu ngiro ingingo z'iyo sentare ubwa mbere nuko nkora bivuze nuko sentare ica imanza ariko itakigenda gukurikirana kuraba yuko urubanza rwashizwe mu ngiro ariko amasentare yo mu bihugu haje guca imanza acagenda mu gihugu acagenda kuraba kurikira yuko urubanza rwashizwe mu ngiro nuvuga ko ariko sentare iwacu yavuga gusa nuko iciye urubanza ibihejeje nuvuga ko uwatsinze nibagaruka gusaba ati ndabasavye urubanza rwanje rushizwe mu ngiro akazoguma agaruka agaruka agaruka ariko kubera yuko iya sentare y'ibihugu utabize mu ngiro ubuho nyanze iri tegeko iyo sentare igizwe n'abacamanza cumi n'umwe batandatu bo mu gisata ca mbere na batanu bo mu gisata c'iyungururizo barungikwa n'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango nk'uko itegeko riyigenga ribitegekanya naka na gahaze mu bwigenge bwabo nk'uko binabagugwa n'amashami yigenga kuri mikoro y'ijwi ry'amerika metere vitane nshimirimana arongoye urunani forske umwe mu bashinjwamanza baburana imanza imbere y'iyo sentare si abacamanza bagenda ngo ni ubuhizi bwabo canke ni ubuhinga canke bagomwe kubera ibyo bamaze n'amaleta barungika bakaza bakurikira inyungu z'amaleta nk'ubu nk'akarorero iyo sentare isanzwe irongowe n'umurundi yasanzwe aburanira iyo leta nyene hanyuma agaca asubira kugenda akaba ariwe mucamanza mukuru kandi imanza zimwe zimwe yaburanamwo zimwe zimwe yakurikirana zitarahera yamara ubuyobozi bw'iyo sentare burahumuriza ko ata mukuru w'igihugu atera igitsure abacamanza b'iyo sentare ifise icicaro iyarusha muri tanzaniya nta nzira iri kuyaca sentare iri kuyakora kandi ica imanza zayo atamusinikano nta muntu nta gitsure ni ukuvuga ko mu iyungururizo abacamanza ni batanu bava mu bihugu bitanu byogwana ukuntu umucamanza wo mu Burundi hagira umuntu amahagara kwa kango ngo cubaza gutyo ivyo ntibinashoboka ariko tuvuga uti ni vyiza ko abene gihugu bamenya sentare yabo kandi bakamenya ubasha ifise ko abantu bazi ko abantu bashwaniye mwibarabara aho kuja muri sentare ngaha y'intango ya Rohero aca aca twara ubanza yarusha kugira imanza zimwe zimwe zitagira umuco n'amaguru ntiziwe zira- ziraja hariya igisata c'iyakiriro ry'imanza kimenyesha ko imanza zirenga amajana atanu arizo zimaze kwakirwa niyo sentare mu myaka mirongo ibiri imaze mirongo itandatu muri zo zavuye mu burundi mu gihe zirenga igice zavuye muri tanzaniya muri izo harimo iz'amashami yigenga mu burundi anenga ko zitaburanishijwe neza bitumwe no kutigenga kw'iyo sentare ni nk'ugwerekeye ikiringo ca gatatu ca nyakwigendera umukuru w'igihugu petero nkurunziza hamwe n'ugwerekeye ifutwa ry'amashirahamwe atanu yigenga muri ico gihugu ku rwa mbere ingingo ya sentare yavuze ko itinjirira sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu ngingo yafashe irekurira perezida nkurunziza kwitoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ni mu gihe ugwa kabiri bukiri mu iyungururizo umunyamategeko vitane nshimirimana atwara rimwe muri ayo mashyirahamwe yafuswe yagirizwa kuja mu migumuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibyo rero urumva yuko harimwo agahaze bikerekana yuko sentare iriko irasubira inyuma kandi akona agahombo gakomeye cyane haba ku banyagihugu haba ku mashyirahamwe haba no ku batwara ubwabo kuko uwundi munsi nabo nyene bazoshobora gukenera iyo sentare hanyuma bayiture eh, nibasanga icumbagira nabo nyene ntizoheza ngo ibatunganirize kuva kuri uyu wa kane gushika mu mpera z'uku kwezi kw'icumi na rimwe abacamanza bagize ibisata byose vy'iyo sentare bazoburanya imanza bari i bujumbura ni ibikorwa vyatanguriwe n'inama rukokoma ihuza abegwa n'ikibazo c'ubutungane mu karere baturuka mu bisata n'amareta agize ibihugu bitandatu vy'umuryango wa EAC arivyo uburundi urwanda tanzania kenya ubuganda na sudani y'epfo basigura ko intumbero ari ukwegereza ubutungane abanyagihugu kuko ico gikorwa co kuburanisha imanza kizoja kirarangurirwa no mu bindi bihugu bigize EAC Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika muri repubulika ya demokarasi ya kongo inteko ishinga amategeko yongereye igihe cy'aba guverineri ba gisirikari b'intara za ituri na kivu ya ruguru ariko abaturage bo bavuga ko aba bategetsi bananiwe kugarura amahoro n'umutekano muri ziriya ntara rero ebyiri ituri na kivu ya ruguru nibyo umunyamakuru wacu ariya sanka darius atubwira abajenerali constant ndima na john ruboya kashama bahawe inshingano zo kuyobora intara za ituri na kivu ya ruguru mu kwezi wa gatanu icyo gihe abatuye izo ntara ebyiri bari bafite icyizere ko amahoro n'ituze bigiye kugaruka mu ntara zabo nyuma y'amezi arenga atanu abaturage barasa nk'abateye icyizere ko ntacyo babona cyahindutse uretse mu mijyi mario ngavo ni umwe mu bahagarariye sosiyete sivile mu ntara ya kivu ya ruguru
ibyakozwe mbere kugeza n'ubu ntacyo bihindutse ku byerekeye umutekano abantu bakomeje kwicwa ibeni n'ibunya n'ahandi ariko ntabyo twavuga ko byahindutse ijana ku ijana mu mijyi mikuru akazi kari gukorwa buhoro buhoro umutekano uri kugaruka ariko ntabwo bihagije
ku bacuruzi n'abandi batuye mu turere tudahora turimo imirwano bigaragara ko bashyigikira icyemezo cyo guha izo ntara abayobozi b'abasirikari fura bahati ni umucuruzikazi ashima ko ibikorwa by'abasirikare bahohoteraga abaturage byaragabanutse kuhusu kwanza etat de siege twe tunashukuru dushimiye imana kubera akazi abasirikare bari gukora kuva bagera hano Sécurité ituze napima ryaragarutse chanje mu ville ahubwo turasaba Bo, tuko yuko bien, tuko baguma hamwe bien natwe.
kupitia ile etat de siege iendelee isishake Depite Ayobangira Safari Nshuti watowe Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru ahakunzwe kuvugwa cyane ikibazo cy'umutekano muke asanga kuba abo bayobozi bongerewe igihe ntacyo bitwaye afite n'inama agira guverinoma uko turimo kugenda ntabwo etage de siege izagira ku nshingano yazo kandi twebwe dushaka yuko igira ku nshingano yazo ako dufite ibintu bifatika dukurikije natwe ubushobozi bw'iri dufite z'ingabo zacu hari ukuntu twakora kwanza ingufu dufite tukazishyira mu materitwari afite ibibazo bikomeye nka beni muri nord kivu na ihumu muri ituri nyuma twabirangiza tukajya ahandi hantu za masisina ntabwo ingabo dufite n'ibikoresho byazo byabemerera kugira ngo bakore operasiyo mu provinsi yose ya- ya no provinsi ya nayo ni nini ifite amashamba imihanda ntabwo zimeze neza ku buryo kujya gukora operasiyo hose byagusaba ingufu nyinshi n'amafaranga menshi tutari twabona none aho kugira ngo dukore gahunda tuzi ko ntabwo dufite ubushobozi bwayo byiza ni uko twareba ahubwo twije ubushobozi dufite turangize ahantu hamwe nyuma twimuke ahandi iki cyemezo cyo kongera igihe abo basirikare bakuru cyo kuyobora intara za ituri na kivu ya ruguru ntabwo cyashyigikiwe n'abadepite benshi baziturukamo dore ko bafashe icyemezo cyo gusohoka mu nteko ubwo cyarimo gitorwa ali asanka darius ijwi rya amerika nshuti zacu aya makuru yo muri aka kanya naha ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi rya amerika umugoroba mwiza umugoroba w'amahoro murakaramu